iyi ni radiyo ijwi ry'amerika mwiriwe neza abandi namwe mwaramutse neza aho muri hose aho ni muri studio ya karindwi muri kumwe nanjye Eugenia Mukankusi na Frederic Nkundikije ikaze mwese kuri radiyo yanyu mu kanya ni ikiganiro murisanga mbere yaho ariko mugenzi wanjye Nkundikije abanza abagezeho amwe mu makuru avugwa ku Burundi
urakoze eugenie muribe neza nshuti mwese mutirabanye radiyo y'ijwi ry'amerika inshamake y'amakuru avugwa mu rundi muri iki gihe amabi y'intambara n'inyigisho yo gutatura amatati bidaciye mu ngimba n'ivyo urwaruka rwo mu makomine yose y'intara ya kirundo wigishijwe mu ruhuko turi kumwe na mugenzi wacu jean bosco ndarurinze yakurikiranye iyi nkuru mwiriwe neza jean bosco
mwiriwe cyane frederic mwiriwe neza izo nyigisho zateguwe kandi zatanzwe n'abande
ego izo nyigisho ziriko zatanzwe n'ishyirahamwe iparede ni ishyirahamwe ryavutse mu makomite yo kunywanisha abanyagihugu yari yashyizweho n'ishyirahamwe mpuzamakungu ry'abadagi agro action allemande benshi bazi ku izina rya veritunger hilf izo nyigisho rero zikaba zihagaze ahanini kwigisha urwaruka kubana neza bifatiye kumenya gutatura amatati bidaciye ku nguvu na cyane cyane babigisha n'ibijyanye n'amabi y'intambara bakaba bahagaze cyane ku kuntu urwaruka byagiye biraboneka ko rwakoreshejwe cyane mu ngorane za politiki uburundi burimo urwo rwaruka ruvuga iki kuri izo nyigisho rwaronse
ego urwaruka rurakenguruka inyigisho rwaronse ruravuga yuko ishyirahamwe iparede ryarufashije cyane rwose kumenya ibitari bike n'ingene bwo kwitwara muri bino bihe bidasanzwe ariko rero urwaruka narwo nyine rurashyikiriza amakenga mu bibazo bimwe bimwe biruhanze nk'ibijyanye n'ubukene no kubura akazi muri ino myaka bakaba nabo nyine bafite icyo basaba leta aho bayisaba kurufasha mu gihe ivuga yuko atabuzi buhari ikavuga yuko urwaruka ngo bumenye kwihangira imirimo rurasaba leta nayo kurushyigikira na cyane cyane ikarufasha kuronka intango yaho gohera mu gihe kuba rurangije amashuri mu kanya gatoya cyane rwose ishyirahamwe parede ryoba rifise umugambi wo gushika mu zindi ntara z'uburundi gutanga inyigisho nk'izo
ego gushika uno munsi uwo mugambi turaza yuko nta ntabyo barategura kuko ni ishyirahamwe rikivuka ubu uya baracyari ko barakorera mu ntara ya kirundo ni ishyirahamwe rivutse vuba riko rivuka rifashijwe n'iryo shyirahamwe ry'abadagi kugira ngo rishobore naryo gusigara rirakora ibikorwa iryo shyirahamwe ryari kubandanya rikora urakoze jean bosco turagutera akamo mu kanya uduhe iyo nkuru ku buryo burambuye yandi makuru ariko aravuga mu Burundi n'amakuru y'abasirikare cumi n'umwe bamaze gutoroka igisirikare cy'u Burundi itangazo ubushikanganje bwo kwivuna abansi bwashize ahabona uyu munsi ku gatanu rivuga ko abo basirikare batewe ubwoba n'imaze iminsi bitangazwa ku mbuga ngurukana bumenyi turi kumwe na mugenzi wacu Fidelite ishatse mwiriwe neza Fidelite
Mwiriwe neza Frederic Mwiriwe neza ubushikanganje bujejwe kwivuna abansi bwoba bwatomoye neza ngo buvuge ibimaze iminsi bitangazwa kuri izo mbuga
ego imaze iminsi bivuga kuri izo mbuga nk'ubushakashatsi bwo kuzana abansi bwabivuze bivuga yuko bitanga urutonde rw'abasirikare bavugwa yuko bimirije gufatwa muri abo rero harimo bamwe bavuye bagata igisirikare bakagenda abo bagirizwa canke bikekwa ko bofatwa bagirizwa iki
muri make izo ntonde zica ku mbuga ngurukanabumenyi zivuga yuko boba ari abatutsi ahandi nabo bakavuga yuko ari abasirikare bahoze mu gisirikare cya leta itaracangwa abo bita ba egisefab ariko ibyo byose umuvugizi w'igisirikare gasoha baratuza yabyamiriye kure akavuga yuko ari abantu bashaka gutanishamwo igisirikare bafite inyungu cyangwa izindi aho yavuze yuko mu bagenda hariho amoko yose kandi abagenda cyane cyane n'abanyeshuri bari muri iki gisirikare gishyashya cyatanze abo banyeshuri bahora bakurikira inyigisho zabo hehe ni mu bihugu byo hanze
baravanze harimo muri abo bagiye ngo batanu bahora ngaha mu gihugu cy'u Burundi muri isikamu hariho abashika kuri bane bari muri etiyopi hariho n'abashika kuri babiri bari mu birigi mu kanya gatoya cyane rwose hari ikintu ubushikiranganji bujeje kwivuna abansi buriko burakora kugira ngo buhumurize abandi basirikare
mu byo bwakoze nk'uko urukozasho bato byabivuze ni ugutanga amakuru nyayo ajyanye no kubahumuriza ababwiye ko ibyo ariko bacamo kumbuga bumenyi atari byo ko buhumura bakarema bakaguma ku mirimo yabo urakoze fidelite ubu mu kanya turagutera akamu nawe uduhe iyo nkuru ku buryo burambuye urakoze
murakoze nawe
inshuti z'ijwi ry'amerika nongeye kubasuhuza nkaba kandi nshimira bagenzi banjye frederic nkundikije jean bosco ndarurinze F- na fidelite ishatse batugejejeho amakuru uyu rero ni umwanya wa cya kiganiro muri isanga muri isanga muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika je ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
genda mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
Eh, mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi ry'amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi radiyo ijwi ry'amerika inshuti za radiyo ijwi ry'amerika muri kumwe na eugenia mukankusi nongeye kubaramutsa kandi mbaha ikaze mwe twatangiranye namwe abagifungura amaradiyo yanyu leta y'u rwanda n'iy'u burundi bishishikariza abantu cyane cyane urubyiruko kwihangira imirimo ikiganiro cyanyu muri isanga uyu munsi turaganira n'umwe mu bantu babashije kwihangira imirimo kandi bagatanga akazi twatumiye madame rosette nyirahagenimana ufite isosiyete yitwa rutsiroberwa limited mu gifaransa bayita atelier de tricotage iboha ibintu bitandukanye harimo imipira ingofero n'ibindi umutumirwa wacu rero haraza kubasobanurira turaza rero kubaha ijambo nk'uko bisanzwe mubaze ibibazo cyangwa se mutange ibitekerezo telefoni yacu muduhamagaraho nyibibutse ni zeru kabiri zeru kabiri kane kane rimwe icyenda icyenda gatatu rimwe kabiri zeru kabiri kane kane rimwe icyenda icyenda gatatu rimwe mwakohereza kandi n'ubutumwa bugufi kuri watsapu kuri iyo nomero cyangwa se kuri facebook mbibutse ko mutwumvira kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu no kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu i kigali mu rwanda mu burundi ho mutwumvira kuri fm mirongo icyenda na kane n'ibice icyenda no kuri fm mirongo icyenda na gatanu n'ibice bibiri mu gihe rero tugitegereje umutumirwa wacu madame rosette nyirahagenimana nagira ngo du- tube dusubiye ku buhanga bw'ibyuma badushyirireho ah, i- ubu- ubundi butumwa
nshuti z'ijwi ry'amerika uretse kuri fm musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero makumyabiri n'eshanu ni ukuvuga kuri kilohertz ibihumbi cumi na kimwe magana umunani mirongo itatu n'eshanu buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu kuva saa mbiri n'igice kugera saa tatu no kuva saa tatu n'igice kugera saa yine ku mugoroba ku wa gatandatu ni kuva saa kumi n'ebyiri kugera saa kumi n'ebyiri n'igice ku mugoroba ijwi ry'amerika kuri metero makumyabiri n'eshanu kilohertz ibihumbi cumi na kimwe magana umunani na mirongo itatu n'eshanu
radiyo ijwi ry'amerika i washington ndetse mu kirundi no mu kinyarwanda twakiriye umutumirwa wacu mu kiganiro muri isanga madame rosette nyirahagenimana madame nyirahagenimana mbahaye ikaze ku ijwi ry'amerika uraho neza mbanje kugushimira rero uyu mwanya uduhaye kugira ngo tuganire twungurane ibitekerezo ku buryo bwo kwihangira imirimo none rero mu gutangira nagira ngo tubwire ibyo isosiyete yawe ikora nari mbivuzeho gatoya mu kanya tukirimo kugushaka ariko wabwira abatwumva kugira ngo barusheho gusobanukirwa ibintu rero im, turaza kugenda tubivugaho ibyo mukora turagenda tubivugaho buhoro buhoro kubera ko ari ikiganiro giha ijambo buri wese ubyifuje uko tubishoboye turaza kubaha umwanya bibarize maze rero muri make ubu tubwire isosiyete yawe ikora iki
nitwa nyirangeni imana rozete nkaba mfite kampani yitwa rutwi ruberwa limitedi Mhm. ikora nkaba iki nkora ibintu bijyanye n'ububoshyi bw'imyenda ariko kurikotaje nkaba nkora isharupe nkaba mu ijosi nkakora imipira y'imbeho isatuye y'abadamu nkakora iniforume z'abanyeshuri z'imipira nkakora sambure z'abana n'utwenda bambika abana tuba dufite agapantaro n'agapira n'amasogisi n'ingofero ngakora furari ngakora n'ingofero z'abantu bakuru ngakora na za ga dukoresha muri gahunda y'isuku Mhm. Eh, ndumva ari ibintu byinshi cyane ibyo bintu rero hari ibyo wari umaze kutubwira ko mu ubuhera abanyeshuri imipira ya iniforume cyangwa se za nsambure z'abana muri make ubona ibi- ibyo ukora byose ubona ababigura ubigurisha hehe ibindi eh, uretse ibyo tuvuze
Eh, n'ingofero z'abana Mm.
ndazikora nkazikora- nkazigurisha ku bitaro bikuru bya burundu Mhm.
biri ku bitaro bikuru by'akarere Mhm.
ubwo umwana wese uhagurukira ni ngombwa ko agomba kuvuka akabona ingofero yambara Mhm.
imwe na ga na ga izo z'isuku nazo barazituragurira cyane cyane nka bano bagore babyara babazwe muri gahunda y'isuku nizo bakunze gukoresha Mhm. Ye, noneho
komeza
n'imipira Mm.
ubwo nayo baraza bakayingurira kubera ko aho dutuye dutuye mu karere ka rutsiro Mhm.
ni ahantu h'imisozi miremire hakunze gukonja Mhm.
ubwo rero nayo barayihingurira kimwe n'izo furari kubera imbeho ihaba Mhm.
noneho ayo masharupe nayo ndayakora nayo kubera imbeho Mhm.
nayo barayangurira Mhm. ye wari uvuze rero aho aho ngaho nko ku bitaro bikuru bya murunda wabwira abatwumva aho muherereye aho mukorera kugira ngo abakwifuza kuba bakugeraho bamenye aho bagusanga
Eh, nkorera kuri santere ya gisiza Mhm.
mu murenge wa musasa mu kagari ka gisiza mu karere ka rutsiro Mhm. ye hanyuma se um, ibyo ukora birakungukira
biranyungukira Mhm.
biranyungukira rwose kuba aho nabitangiriye rwose ubu ngubu ngeze ahantu hashimishije Mhm.
natangiriye ku mashini imwe Mhm.
ariko ubu ngubu maze kugira imashini eshatu Mhm.
ubwo nkaba mfite n'imirima nagiye nguramo n'amatungo kandi ngashobora no kwitungira umuryango w'abantu barindwi Mhm.
nkaba mbona nka mituweli rwose nta kibazo n'abanyeshuri banjye bakaba biga Eh, ufite abanyeshuri wigisha kuboha
Eh, abanyeshuri navugaga ni abanjye biga mu ishuri abanyeshuri ba- u- Ariko- ab- aburihira
Eh, Mhm,
rero bafite n'abanyeshuri bigisha mhm, kugira ngo nabo babimenye kuko ntakwigubana umwuga ngenyine mhm, bitera imbere ari uko n'abandi bawubonyeho mhm. uwo mwuga uwo awutangiye ryari
ubundi uwo mwuga nawutangiye bibiri na cumi Mhm,
utangira n'ubundi ari umupadiri uduteye inkunga bita bateganya patrick akaba yari umupadiri w'umuganda ariko mbese yaje aje n'ahangaha iwacu mu rwanda adusabira inkunga nk'abantu bafite ubumuga mhm,
ubwo turagenda turiga mhm, yewe mbyize ndebye n'ukuntu ari ibintu byiza mbona ntazabitera umugongo nkaranira kugira ngo nanjye mbigereho mbigire inshingano yanjye mhm. none wageze ku rwego ushinga isosiyete ikora ibi- ibyo bivuye mu mu budodo ibyo muboha hanyuma kandi ugira n'igitekerezo cyo kwigisha abandi kugira ngo ubasangize kuri ubwo bumenyi
Eh, none abo wigisha uwo ni abaturuka hehe ni abo muri icyo- ibyo bice by'iwanyu cyangwa hari n'abandi bashobora guturuka ahandi bakaza ba- bagusanga ukabigisha
eh, hari abaturuka kure Mm,
bava mu mirenge yindi itandukanye n'iyacu mm, hari n'abo mu mirenge y'iwacu mhm, ariko ubwo ngubwo ahanini abo nigisha cyane mm, ni abo mu karere k'iwacu mbese mhm.
Eh, usibye ko hari n'abandi ngenda ngira inama akambwira ati wenda hari nk'uko nguko tujya mu imurikagurisha akambaza ati si ibi bintu wabigezeho ute nkaba namugira inama nkamurangira mbese naho ashobora gukura imashini Mm, akaba yajya kuyishaka nawe akayibona mhm. nibyo koko uherutse mu imurikagurisha riheruka mu rwanda ku- kubera mu rwanda wa- wungukiyemo iki ugereranije n'ibyo wa- wari usanzwe ukora ni iki wumva wahakuye kizagufasha kurushaho gukora akazi kawe
ubundi mu imurikagurisha iyo twagiyeyo Mm, tuba twagiye kwiga mhm, kandi noneho ikindi mm, ubu ngubu hari nk'imyenda imipira baboha babohesha tuno utudodo dutoya ngewe nkoresha ubudodo bunini mhm, icyo ngeweho nakuyeyo ni uko nabonye abakora nk'utwo dutoya buri- nifuza ko nanjye nakagombye kubona nk'iyo mashini mhm, ikora utwo dutoya nanjye noneho nkajya nkora ino myenda mito- y'ubudodo butoya noneho nanjye ikagera ku isoko mhm, ikindi nakuyeyo mm,
nuko niyo turiyo abakiriya tuba tubona bagira icyo batugurira turagenda tukamenya n'ibikorerwa hanze mu mahanga mhm, ubu ngubu twavuye tumaze kumenya ko tugomba kwandika madeni rwanda mhm, tukamenya ibikorerwa iwacu mhm.
Eh, Ni- kandi noneho niyo tugezeyo turunganirana nk'abantu dukora ibintu bimwe buriya batwita ngo twita ngo ni abake bayo wabonye undi mukora bimwe mhm. kubera ko muba mu- Tukajya inama.
murwanira isoko cyangwa Eh, murisangiye ariko rero hari nka benshi tugenda nk'uko nguko nk'abo bake bakaba yabonye isoko Mm, ubu ngubu hari uwo navuye yabwira ati nabonye isoko mfite isoko mhm, none shaka ko buriya mu kwa mbere mhm, yeweho uzafasha ukaboha tukazagemurira hamwe mhm,
ubwo rero iyo ni indi ntambwe umuntu aba agenda atera nk'iyo ugiye niba ari uwo mu majyepfo mhm, noneho ngewe ni iburengerazuba tukaba tugiye tugahuza mhm, aba ari indi ntambwe yindi mm. Oya, ni byiza ubwenge burarahurwa kungurana ibitekerezo birafasha nagira ngo rero kuko iki kiganiro ari ikiganiro giha ijambo abakunzi b'ijwi rya amerika bifuza kubaza cyangwa gutanga ibitekerezo tujye ku murongo wa telefone hanyuma tubakire duhere kuri steve steve uranyumva
tugere kuri steve steve uranyumva yego ndabumva ni amahoro
steve wazimya radiyo ko numva irimo kugarura amajwi
yego yego Eh, urakoze Eh, ikibazo cyawe
Eh, nagomba kubaza uwo mutumire bo baba bakorera amaja hehe
Eh, reka nongere muhe umwanya gusubiriremo ariko yari yabivuze bari mu ntara yo mu burengerazuba Ah, hari ikindi kibazo wari ufite kugira ngo mubwira gusubize yenda n'abandi batari babyumvise babyumve
Eh, kubera nta byumvise neza nagomba subi- nsubiremo aho akorera neza na neza Mhm.
ni- n'ibyo akora numvise ibintu byu- by'ibisuko mbwa sinatahuye neza sindumva neza aha- ico- ico akora Mhm. Eh, afite icyo bita atoriye do trikotaje iboha ibintu bitandukanye harimo eh, imyenda harimo za esharupe zo ku- ku- kwifubika harimo imipira y'imbeho za iniforume z'abanyeshuri ansambure z'abana utugofero udupira ku- nko ku mpinja na ibyo uvuga by'isuku ni za ga zo kwiyuhagiza Ah, ubwo rero reka muhe umwanya yongere akubwire niba hari icyo ntasobanuye neza akubwire neza neza aho akorera madame rosette nyirahagenimana subiza steve Eh, karame Ye, subiza Eh, steve korera kuri santere ya gisiza mu kagari ka gisiza umurenge wa musasa mu karere ka rutsiro intara y'iburengerazuba Eh, nkaba nkora ibintu bijyanye n'ububoshyi bw'imyenda aribwo twita tirikotaje abafite kampani yitwa rutsiro werwa limited akora isharupe n'imbeho bambara mu ijosi akora imipira y'iniforume z'abanyeshuri akora imipira isanzwe y'abaturage akora asambure z'abana akora ga bakoresha z'isuku akora ni- na furari eh, n'ingofero z'abana b'impinja bavuka bakiri bato Mhm. steve wasobanukiwe
ego murakoze cyane none nagomba kumubaza none nka jewe ko ndi ngahi bujumbura hamwe umuntu bikenewe yuko ashobora ku- kuzirondera bimwe muri ibyo a- akora umuntu yoshobora kubironka gute
Eh, madame rosette abaza kugura eh, ba- babasanga iwanyu hari abo mu byoherereza steve arabaza uko yabibona
Eh, hari abo tubyoherereza nk'ubu ngubu ha- nko ku bigo by'amashuri Mm, turagenda tukabibagerezayo mhm, ariko hari n'abadusanga hehe ubu kuri santere dukoreraho mhm, abandi tukabibashyira hehe aho ku ivuriro mhm, ubundi tukajya mu mamurikagurisha mhm,
Eh, bunze kwitabira amamurikagurisha rwose ari ayo ku rwego rw'igihugu na za tiveti rwose ndazikora ku buryo bwose na za juwakari n'izibera ku rwego rw'intara mhm. ubwo rero steve ikibazo cyawe ni uko uri kure uri mu burundi ariko wubashije kugera aho kuri santere ya ya gisiza mu murenge wa rutsiro ni mu ntara y'uburengerazuba bw'u rwanda wabona kuri ibyo madame rosette nyirahagenimana akora wasobanukiwe Ye, eh, twibutse abatwumva ko iyi ari radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda tukaba turi mu kiganiro muri isanga aho tuvuga ku byerekeranye no kwihangira imirimo U- tuganira na madame rosette nyirahagenimana nk'uko mubyumvise ufite atoriye de tricotage yitwa rutsiroberwa limited ikora ibintu bitandukanye bikozwe mu budodo bunini nk'uko yabidusobanuriraga mu kanya akaba abarizwa mu ntara y'uburengerazuba bw'u rwanda muri santere ya gisiza mu murenge wa rutsiro twabibutsa rero ko mutwumvira kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu no kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu i kigali mu rwanda naho mu burundi mukatwumvira kuri fm mirongo icyenda na kane n'ibice icyenda no kuri fm mirongo icyenda na gatanu n'ibice bibiri madame nyirahagenimana mu gihe tugitegereje ko amatelefoni yacu acamo hanyuma tukaguha abandi bakunzi b'ijwi rya amerika bakakubaza nagira ngo utubwire mbese nko nta mwuga utagira ingorane nk'ingorane zikomeye mwebwe mwamuhura nazo kugeza ubu ni nk'izihe
ingorane duhura nazo Mm,
ni uko ahanini nk'ibikoresho cyane nk'ubudodo mm, bu- butugeraho buduhenze mhm, noneho hakazaho n'ingorane mu misoro mhm, imisoro ikaza ari myinshi mhm,
ubu ngubu ni ukuvuga ngo ubudodo dukoresha buba kenya mhm, ngo kugira ngo tubukure i kigali rero butugereho kuri make nabwo butugeraho mbese buduhenze mhm, izo nizo ngorane tugira mbese mhm. ariko iyo mubibonye mubona mububona buhagije ntabwo mujya mu- mu- mububura ubwo mukeneye gukoresha buba buhagije n'ubwo bubahenze
Eh, turabubona rwose nta kibazo Mhm. isoko kubona isoko ntabwo ari ikibazo iyo u- ibyo ukoze byose bibona abaguzi
Eh, ngo no kubona isoko Mm, hari igihe nanone umuntu ashobora gukora wenda abakiriya bakaba bakeya
mhm, abakiriya bakabura nk'ubu ngubu bo muri iki gihe cy'izuba nta bakiriya tuba dufite kubera ko nta mbeho ibiriho Yo, mu- ikindi noneho mu gihe cy'abanyeshuri Mm, iyo bagiye mu biruhuko nabwo nta gahunda tuba dufite
mhm, Eh, izo nazo ni imbogamizi duhura nazo mhm. ntabwo se mubikora ngo mubibike noneho igihe abanyeshuri bazajya ku ishuri bari bwo bazabigura
nabwo nta kibazo turabibika ntacyo biba bitwaye ko ntabwo ari kimwe n'imyaka nk'ibiribwa bishobora kuba byapfa cyangwa se bigatora uruhumbu imyenda yo mushobora kuyibika nta kibazo n'ibyo bikoresho bindi nta kibazo kiba gihari rwose
twongere dusubire ku murongo wa telefone twakire na nshimirimana nshimirimana uranyumva
mbaye jeni urahagana he nshimirimana
uyu mu gisagara cya bujumbura
ye bujumbura
nashaka kumutera intege yego nongera ndamubaza nka twebwe turi bujumbura kungeneye ushobora kuza duha nk'ibidandazwa bashobora kuza turamuronkera isoko kubera twebwe usanga turi mu mashyirahamwe rimwe rimwe y'abakozi bo mu mazu tukamufasha kubera abantu nk'abo turabashaka rwose bakora ibintu by'imyuga yuko natwe baratwigisha ku bintu by'imyuga tukigishanya ibintu by'imyuga kubera turabikunda cyane hanyuma ikindi nacyo cya kabiri twashaka kubaza twashaka gushimira umumenyeshamakuru tomasi ka mirindi kongera gusubira kumushyimira kubera sinari bivuze ku murongo ti abakozi bo mu rundi tibaguma bagushimira cyane ti ku kigoro wabakoreye ti warakoze murakoze imana ibahezagire
niba atari ibanga icyo yakoreye abakozi bo mu rugo ni iki
yabahaye yaduhaye ikiganiro turasemerera ku ishyirahamwe ariko rikora rusasuma irabihagarika yego icyo ni ikintu kininiya cyane yakoreye abakozi bo mu mazu baragishima cyane kandi baragikunda barakimushimiye cyane rwose mwiwe bivuye ku mutima rwose n'ubu baracyamushimiye nuko nuko iyo rusasuma yari igamije iki
bari rusasuma ariko rukorerwa abakozi bo mu mazu umukozi umwe akagura ikarata y'ibihumbi umunani n'amajana atanu bikaba ari ibintu byavuna abakozi bo mu mazu rwose none ubu byarahagaze
yego byarahagaze biraduhaye ikiganiro turabisemerera birahagarara ubu byarahagaze kweri abakozi bo mu mazu barakimushimira rwose tumaze icyo kintu yabakoreye turakigushimira rwose rwose nishyirahamwe urunani twiteze imbere wahaye igihe amutira arigushimira rwose kwaho kigoro yakoze rwose ahubwo tuzobandanye batera akamu ibintu wabakoreye kemu turabishima rwose temu imana ibandanye iguhezagira ndaza kumubwira ariko mushobora kumwandikira
narabuze nomero yiwe yo kuri watsapu ndahora ndamutora kuri watsapu ushobora gukoresha ya nomero yacu dusanganywe iriya dusanzwe dukoresha kugira ngo mutwandikireho kabiri zeru kabiri kane kane rimwe icyenda icyenda gatatu rimwe ubu ushobora kumwandikira rero cyangwa se ukamwandikira no ku na ka imeri ukamwandikira ukamushimira rwose ukabimwibwirira ubwawe ku giti cyawe ndaza kubivuga ariko uko nabivuga ntabwo mpamya ko nabivuga neza nk'uko wabisobanuye
yego baramushimiye cyane abakozi bo
ubwo ndaza kuguha imeri ushobora kumwandikiraho nituva muri studio urakoze cyane nshimira imana kandi nawe udushimire abo bakozi bo mu rugo muri iryo shyirahamwe ryanyu mukomere mukomeze mutere imbere noneho madame rosette nyirahagenimana nkugarukeho wumvise nshimira imana aravuze ari mu burundi ari bujumbura aravuga ati ndagira ngo mbatere intege ari mu bakozi bo mu mazu akavuga ubwo ni abakozi bo mu rugo yifuzaga rero kumenya ukuntu yabona nk'ibyo mukora kugira ngo nabo babe banabigurisha kuko ngo nabo babikeneye
ubwo wenda ahari mwabidufashamo nuko nguko ku buryo si bari babifotoye se mwamweretse se ku mafoto ujya munyamakuru yari yafotoye ko nzi ko yayajyanye akamwereka mbese nk'ibyo dukora ni umunyamakuru rero burya waje ari i kigali ubu ngubu ari i kigali ntabwo ari hano i washington ubwo rero ariko umuntu yareba uburyo biramutse bikunze mubyemeye umuntu ashobora no kumuha telefone yanyu mukaza kwivuganira ku buryo yabasha kubona ibyo mukora cyangwa se akabona bakabona n'uburyo babona- babona n'amahugurwa mwivuganiye hagati yanyu
Eh, Mm, nawe mwaba mugize neza umubwira ati nanjye rwose ibyo ngibyo ndabishima mhm, nanjye nabonye nk'isoko ryo hanze nanjye byanshimisha rwose mm, ubwo turamuha nomero yawe
Eh, Eh, ku murongo wa telefone twongere twakire undi mukunzi w'ijwi ry'amerika patrick patrick turi kumwe
yego ndabumva Eh, ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo
rero nagomba kubaza uwo mutumire yashinze iryo shyirahamwe mbese no mu burundi bugenda mu gisagara cya bujumbura yego
kugira umuntu ashingaho agashyirahamwe birasaba amarakurusi menshi guca mu mu bintu ahantu hejuru urinda guca ku mutumba guca ku makomine kujya kwa notere mbese bigatwara bika- aho hose ukagenda utanga mu buryo bw'amafaranga tugomba kumubaza ese mu rwanda ushinze asosiyasiyo nk'iyo iba ari- ari igitangura biroroshe impapuro kuronka uruhushya byoba byoroshye hamwe naho byoba bitoroshe utanguza asosiyasiyo nk'iyo asa n'iyata- n'iyo yatanguje byamutwaye umutahe wangahe cya- icyamubaza hanze y'igihugu afite abantu bamutera inkunga mu kubaronka byagenze gute kuko hariho henshi turabyiyumvira mugo tukabura abantu badufata mu mugongo we yabigenjeje gute kugira aronka abo bantu bamufata mu mugongo ku buryo bamuterera bamufashe ibyo byose kugeza aho agera ahashyitse icyo nicyo cyari kibazo cyane Mhm, urakoze patrick rosette mwumvise patrick ikibazo cye Ah, mu byerekeranye no gushinga ishyirahamwe cyangwa se isosiyete nk'ibyo yabazaga niba byoroshye mu rwanda cyangwa se bitoroshye uwabyifashemo ute akavuga akakubaza byagutwaye igishoro kingana iki kugira ngo ubashe kubigeraho ndetse niba waba ufite n'abantu bagufasha hanze kugira ngo ubashe gukora ibyo ukora ubu ngubu
eh, anteze amatwi ari kunyumva Eh, arakumva rwose
ubundi ni ukuvuga ngo ngewe kugira ngo nshinge asosiyasiyo nkimara kubona ko mbese maze kwiga ibintu nkabona ari ibintu byiza gashotse nkora uko nshoboye rwose mu byo nari narateganyije buri imashini maze kugura imashini ubwo ariko aho twigiraga twaje guserukira aho ikigo twigagamo tugenda tugiye mu imurikagurisha ryo ku rwego rw'intara nagiye kuvayo namaze kumenyana n'abantu babishinzwe mu rwego rw'akarere k'iwacu ubwo maze kugura imashini nanjye naragenda habwa ati nanjye mwakagombye kunyandika mu banyabukorikori noneho nanjye ku buryo ngomba kujya serukira akarere baragiye barabinkorera koko baranyandika ubu mbese nage- nagendaga kubera ko babonaga afite ibikorwa byiza ubwo nagendaga na- naga n'abantu b'amakoperative kandi ngewe ndi uwikorera ku giti cyanjye ubu mbese nagendaga ndi guhemeza-mirimo ubwo byagiye bigenda bikura uko ngenda ntera intambwe akaba ariko na gahunda zigenda zigira tukabona amahugurwa bakaduhugura mu nzego zose ari za minikomu rdb bsf idf ubwo mbese amahugurwa yose nkayabona ubwo n'igihe kimwe cyaje kugera noneho njya no mu itorero ndatozwa ubu ngubu ndi intore mbese naragiye mara icyumweru ndi gutozwa ubu ndi intore nkaba nitwa uvuga rikijyana mu rwego rw'akarere mbese kugira ngo ngere nk'aho nta kintu mbese natanze usibye gu- gushora ubwenge mbese no gutekereza neza yaragiye ntangira gutyo ubwo baranyakira nk'ubuyobozi ubu akarere karanzi yo ku rwego rw'intara baranzi mbese mu bantu b'abanyabukorikori b'indashyikirwa ubu no muri rdb namaze kwiyandikisha ubu aribwo bafite kampani namaze kwiyandikisha usibye ko wenda hari ikindi ndacyari hasi nubwo niyandikishije muri rdb ariko ndacyafite ibintu nkibura kubera amikoro makeya Eh, ariko rero mbese nyine ndaho nta kibazo N- uravuze ngo uri- uri intore nko ku abo b'abarundi badasobanukiwe intore bashobora kubyitiranya na bariya babyina ntore zisanzwe zibyina n'imigara wababwira icyo bivuze intore
ubundi kuba intore iwacu mu rwanda ni abantu banyuze mu itorero twebwe aho twatojwe indangagaciro na kirazira ubundi intore itaganya yayindi ishaka ibisubizo yayindi itanga gahunda ku gihe ivuga ibijyanye na gahunda ubwo mbese ni ukudutoza nk'umuco mwiza tugomba kugenderaho ntabwo ari za ntore zimwiyereka aho ngaho niho batwita intore kuko twatojwe indangagaciro nziza
patrick rero yanabazaga umutahe ngo byatwaye umutahe ungana iki arabaza igishoro washyizemo kugira ngo utangire cyangwa na ubundi ntangira kugira ngo ntangire mbese ngere ntangira uwo mushinga w'intuza w'ububoshyi natangije ibihumbi magana abiri nguramo imashini nguramo n'ubudodo ntangiza nkoresha ubwo nibwo byari bicyaduka nkakora bakajyana nkakora bakajyana ubwo mbese narungukaga mbese nibwo byari bicyaduka iwacu mu rwanda narungukaga aho gukorera nta kibazo nari mbafite twari dufite inzu y'umuryango ariyo nkoreramo n'ubu ngubu niyo ngikoreramo ubwo rero nta kibazo
icyo gihe kandi wari ukiri umwe ubu noneho ufite n'abo ukoresha ukabahemba
ubu ufite abo nkoresha nkabahemba nta kibazo n'abo nigisha bakamenya ubwo mbese barangiza bakajya kwihangira gahunda zabo
yigeze kubaza uwo patrick yabajije niba ufite n'abantu bagutera inkunga bo hanze nagira ngo mbere yuko dukomeza nacyo ubanza ikimusubiza
oya ntabwo ndagira niyo mpamvu nanjye nkiri inyuma buriya nanjye nabonye nk'umuterankunga nakora ibirenze ibyo nkora kuko buriya mbifitemo ubushake n'ubushobozi nabibonye nabonye umuterankunga rwose nakora ibirenze ibyo nkora kandi noneho n'ibyo nkora biza ari ibintu bishimishije rwose
twongere twibutse abatwumva ko iyi ari radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mukaba mutwumvira kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu na fm ijana na kane n'ibice bitatu i kigali mu rwanda mu burundi mutwumvira kuri fm mirongo icyenda na kane n'ibice icyenda no kuri fm mirongo icyenda na gatanu n'ibice bibiri dusubire ku murongo wa telefone twakire abandi bakunzi b'ijwi ry'amerika duhaye imana niwe duha ijambo uranyumva
yego ndabumva neza ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo
igitekerezo mfise ni iki kivuga kuntu usanga umuntu akiri muto ino iwacu usanga akiri muto aba yakuriye mu muryango iwabo aho usanga ikintu asaba iwabo ari rasiyo yonyine ugasanga kuva kivuka atakintu na kimwe yigira aronka keretse rasiyo yonyine ni ukuvuga kugira ngo yiyumvire yuko yopanga gahunda yiwe yopanga umurimo wiwe bimusaba umutari ugasanga we nibyo bikorera dutera ingorane aho usanga wowe nta mutari na mutoya ugira uronka ni ukuvuga niba utakwiyumvira ibintu by'imigambi udafite kapitali udafite umutari w'intango ino rero i burundi bari kuvuga ngo muri demire tarani ngo bazabe barwanya agashomeri bazakurwanya gute kandi usanga ata muntu umwe yigera agira umutari kandi ugasanga n'aho umuntu yigera aho aba ari akiri muto cyangwa ibiki ntabwo nk'umuntu amutera intererano amuha intererano ngo yiyunganye mu migambi yiwe ibyo rero uwo naganda maze uwo mutumire nimba wewe byari byumviro wagira ati nk'iyo yose yari afite kapitale inisiyari umutari w'intango akoresha kubera ino icyo amaze kubona porogaramu bafite zo kuvuga ngo ni biki bisaba ko umuntu wese ahari yumvira imigambi yiwe afite kapitale umutari yatanguza gukoresha nanjye nkaba namubaza none wewe yabitanguye adafite umutahe atanguza gukoresha ko mbona ino iwacu uno munsi ibishomero byinshi n'ibintu byamaze amashuri ni abantu bamaze amashuri ntabari buronke umutahe w'intango kubera yuko aba yaheze ayatwara mu ishuri ntashobora kuronka ngo yopanga umugambi atanguze umugambi yumvire uku n'uku n'uku n'uku none wewe nimba atamutahe uba yari afite w'intango yabigenjeje gute yari afite intererano atanguza gukoresha nk'umuntu wafite ingufu yovuga ati nkoresha ingufu z'iwanjye yomutera iki yomufashe ubwira ngo nawe ashobore kuronka ikintu atangurira ko avuga ngo arakora mbega aho no muri leta y'u Burundi ko twumva ngo muri demire tranti ngo badoba bagwanja agashomeri nk'umuntu yoba nyumva ari nk'umurundi ari mu ntwaro nombaza none mbega wewe uriko urakoresha kugira ngo muri demire tranti badobe bagwanya agashomeri kandi mbona ibishomeri byinshi ata kapitale bafite ata mutahe bafite ariko arakora ikihe mu bisanzwe umutumire ikintu nombaza nomba gikuru nomubaza yatanguje ingufu ziwe cyangwa yatanguje umutahe amahera cyangwa amafaranga icyo yako- yoba yarakoresheje nicyo kintu nomba no- nomubaza Eh, urakoze duhayimana mu icyakora icyo nakwibutsa mu biganiro twagiye dukora ku byerekeranye no kwihangira imirimo abantu benshi bagiye bavuga ko habanza ibitekerezo umutahe ko uza nyuma kuko n'iyo leta y'u Burundi usaba ko yabafasha yabagirira imigambi ituma mwiteza imbere ni mu bwanyu mwagombye nkurikije ibyo twa- tw- twagiye twumva mu biganiro bitandukanye ubwawe ubwa- bisanzwe wabanza benshi- kumenya icyo ushaka n'icyo ushoboye
mu bisanzwe benshi usanga dufite imitekerereze kuko nta muntu yoba yarize amaze amashuri atagira imigambi yokora gusa ugasanga icyo afite afite ingufu ntafite umutahe icyo yokora kubera ibyo afite umutahe dushobora kwiyumvira ngo nokora iki n'iki n'iki ubanza kuronka umutahe gusa ibyiyumviro nabyo biba birimwo mugu ukaba uvuga ati noronka n'umutahe aha n'aha n'aha n'aha n'aha
U- ush- u- ushyize ingu- ushyize ibitekerezo byawe ku rupapuro ukabigeza ku bashinzwe nko gufasha urubyiruko aho ntibyarushaho kuborohera bazi n'icyo bagufasha
reka njyewe mu gihe ntarabikora nzobikore ndabe ko bishoboka uzabanza wicare hasi utekereze kuko ari ibyo gushyiramo ingufu waba uzi n'izo ngufu aho uzishyira ari ibyo ugomba gushyiramo amafaranga waba ugomba kumenya ayo ma- amafaranga u- u- uko uzayakoresha ni- n'ayo ukeneye uko angana nta wundi muntu wagutekerereza ndaza guha Mugo umwanya namwe nk'abantu nk'abantu mushikira leta y'u Burundi ngo babwira bakagira bakatanga nka kapitale bavuga ati turatanze kapitale ku bantu bafite imigambi iyi n'iyi n'iyi mushikire mubabwire ati turafite kapitale twatanga ku bantu bafite imigambi basta- ba- umuntu wese agatanga umugambi wiwe kugira yumve yuko ivyumviro vyiwe vyotorwa bikajya mu bintu vy'imigambi yokorwa kubera nawe nawe ko yorwanya ubukene buri mu gihugu ni barakumva ariko ubu ngubu radiyo ijwi rya amerika igera hose ba- ubwo n'aba- n'abo ngabo ubwira barakumva wowe wakora ibyawe ugatekereza ku mushinga wawe ukabishyira hamwe hanyuma ubundi ukabona kubiyambaza ariko ubagezaho ikintu gifatika ndagushimiye cyane duhaye imana Eh, twaki- Zamugize neza nawe.
eh, twakire na munyakazi munyakazi uranyumva munyakazi
ndabumva cyane Eh, ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo
Ah, murakoze cyane ishuri rya amerika kuba mudu- muduhaye umwanya ngo ngo tubaze Ah, banyita antoni munyakazi eh, ndi mu ndi mu karere ka rubavu mu rwanda Ah, nubwo nakora iki kiganiro nibyo ariko ah, ah, ah, ko- context ndabumva aho bigana Ah, ikibazo nyuma yo kumva uwo musomeri mwatuzaniye pe afite ibikorwa byiza by'indashyikirwa twumvise bira- birasubira kameme nkatwe natwe nk'urubyiruko natwe tuzamuka natwe tuba twifuza kugera ikirenge mu kiwe ariko eh, natwe n'ubu ngubu nababwira ko nanjye narangije muri uyu mwaka ushize eh, segondere natwe urubyiruko rwacu tuba tutirangije Eh, rimwe na rimwe dukunda guhura n'ikibazo cy'igishoro we yavuze ko ya- ya- ya- ya- ya- yatangije ibihumbi bigeze kuri magana abiri ariko ah, urebye twebwe ah, ah, urubyiruko wari rurangije segonderi barakubwira bati ah, igi- nani ka- kapitali yawe tuguhaye ababyeyi nicyo bita ishuri urangije n'iryo diporome kandi ikaba diporome ubu ngubu nta kintu iki- nta kintu u- u- wavuga ngo ngo- ngo iragufasha cyane ariko eh, bakatugira inama yo ku eh, eh, eh, twegereye tukirangiza badu- tu- tukirangiza itorero batubwiye yuko twa eh, inama y'urubyiruko yo mu karere ko turimo batubwiye ko twakora eh, plan- umushinga proje Uh, tu- turayikora twishyira hamwe kuko ina- mu rwanda icya mbere ni ukwishyira hamwe twishyira hamwe dukora proje tujyana eh, baratubwira ngo twegere banki batwe- batwereka na banki batwereka inzira ariko ugasanga banki nazo zifite ikibazo kimwe cyo kutugora ngo bakatubwira ngo dutanga ingwate ingwate turazikura he urubyiruko umuntu urangije ejo bundi uda- u- u- u- u- u- utari ufite na resipansabiriti zo kwigurira inkweto utazibona tukavuga duti ese nk'uwo nguwo watubangiye tubona twumva afite aho amaze kugera watugira iyihe nama inzira twajyamo nk'aho wamaze kugira egisperiyanse umaze kugira aho ugera n'abandi mwatubariza mukadufasha ariko icyo twakora kugira ngo natwe tugire icyo dukora kandi barebye ubushobozi dufite bakareba ubwenge bwo nk'uko wasubiza ngo umuvandimwe wacu umuvandimwe wanjye w'i burundi urumva ko n'ikibazo cyanjye cyenda kuzuzanya n'icye n'iki n'iki mbese nk'inama kuko nta buyobozi buri hano ngo bugire icyo bufata ariko nk'inama watugira kugira ngo natwe tubashe kujya ku mbese umushinga wacu tuwuyahize tuwushyire mu bikorwa nicyo ngicyo kibazo rwose ijwi rya amerika turabakunda cyane nubwo tutabumva
urakoze cyane rwose ubwo ikibazo cyanyu turacyakiga turabizi ko aho ngaho i rubavu abenshi bavuga ko mutatwumva neza ariko ikibazo baracyagikurikirira hafi ndagushimiye munyakazi reka
yego nawe nawe guha umugisha duherere ijambo madame rosette nyirahagenimana ubumvise cyane cyane ikibazo cya duhayimana na munyakazi duhayimana ari mu burundi naho munyakazi ari i rubavu baragaruka rero ku bintu ku kibazo cy'umutahe ku igishoro yakigarutseho n'ubwo hari uwo wari umaze kugisubiza akaba n'uriya rero w'umunyakazi nawe arongera akabigarukaho akavuga ko umushinga bawukoze ariko ko banki zibasaba iyi ngwate kandi nta mikoro agasaba inama hari inama wabagira nk'uburyo babyifatamo kugira ngo babashe kuba babona uko batangira amashyirahamwe yo barayafite ariko batangira nka sosiyete ishobora kubafasha mu byerekeranye no kwibeshaho
ubundi dore rero uko gahunda ziri hari gahunda yajeho bita bdf ubwo bari bavuze ko urubyiruko bagomba kubafasha koko ariko nanone udafite iyo uza ingwate ni ibibazo natwe buriya twigeze kuba nk'abajya muri uwo mushinga ngo turebe ko twakongera gahunda ariko noneho utifitiye ingwate yakoresha ntabwo bagiye bamwakira ubwo ikindi ngeweho wenda nabagiraho inama ubundi ntiwavuga ngo none ndakora iki ngiki ugikore nta gahunda ufite rero nanjye kugira ngo ngere kuri ibyo ngibyo rero nabyirutse koko ndi umukobwa nabereye kubyiruka ndi umukobwa nza kuhura n'ikibazo cy'uburwayi ndashaka maze gushaka ndaruha umugabo aza kunyanga amaze kunyanga ubwo naraje nigarukira iwacu fata isuka ndahinga wumve ko nta n'iri umushinga gutageza umuntu aho umushinga uwo ari we wose ari uwo maze guhinga narahingaga nkeza ibyo nejeje nkabijyana ku isoko namara kubijyana ku isoko nkajya mu mashyirahamwe nagurisha bampemba mu ishyirahamwe nkaguramo itungo nkariragira nariragira ryamara gukura nkarigurisha nkagura umurima naguramo umurima ubwo nkawuhinga gukaba aho ngaho impamvu nanjye byanyoroheye nari ifite ahantu nayo naraguze nteramo inanasi maze kubona ko maze kwiga umwuga nari ifite ubwo n'imisitari itatu y'aho ngaho inanasi uramo umusitari umwe ndawugurisha nongera nta n'andi nari nakoreye aho twigiraga mbese noneho ubwo ndagenda niho nahereye mbona iki igishoro ariko nakivanye muke mu buhinzi kugira ngo ngere aho ngaho ni uko nari ifite iki ibikorwa ndenderwaho y'intangiriro n'ubu ngubu nubwo nagurishije aho ngaho narahagurishije ariko nagiye nguramo indi mirima nyuma yaho ubu ngubu ufite ibiteke ufite imirima yo guhinga ubu namaze no kugura ikibanza ku mudugudu ngomba kuba- kubaka koko kandi noneho ikindi wenda nasaba n'abanyumva ubu ndi umudamu nta mugabo ngira rwose niyicariye iwacu nibanira na mama nganira n'umubyeyi nta kibazo ariko turagenda tukabyumva kimwe akamenya ko ngomba gushaka ifaranga nkatunga urugo mbese tukabyumvikanaho niyo mpamvu mba- babwira rero umuntu arabanza agatekereza n'icyo azakora akavuga ati se nzakigeraho gute nzakigenza nte nawe ntabwo wavuga ngo nonaha ngo ndakora iki ngiki utabanje kugitekereza Eh, nanjye kuba narabigezeho ni uko nari narateganyije ubwo rero urumva ko u- u- u- ibyo nari maze kuvuga nyine mvuga nti ah, benshi bagiye batubwira ko ibitekerezo biza mbere y'igishoro nawe urabishimangiye ko umuntu agomba kubanza gutekereza kuko nawe utekereza wagiye ufata akantu kamwe kavuga ati iki gishobora kungeza kuri iki iki kikangeza kuri iki ugenda uzamuka buhoro buhoro ntabwo byose byaziyirimo
Eh, ye noneho dore n'ikindi ndangije no kwiga Mm.
ubundi twarize turangije baza kuduha nka sitaje dukora ariko dukorera iki amafaranga Mhm.
ariko nkapanga ati nubwo nyakorera aya mafaranga nkorera nzayakura nk'iki imashini yanjye kuko ntazahora ahorerwamo Mhm.
nshaka nanjye kwikoreramo Mhm.
ubwo rero igihe cyarageze koko biremera Mhm.
Eh, oya nuko ni byiza nk'urwo ni urugero rwiza rwo ku- ku- kwikorera kandi ukaba u- nku- umudamu uvuga uti jyewe ndi ndi n'indushyi na- nasubiye iwacu ndagenda ariko ubu ngubu mfite aho nigejeje biratangwa urugero byumvisha ko n'abandi ko n'uwagira ikibazo nk'icyawe ashobora kuba yabasha kwibeshaho
Eh, ubu ngubu rwose icyo ngira n'abandi nawe ubu ngubu abenshi bamaze kubona mbese babonye aho ngeze bose bashatse kuza ati noneho dushaka kukugira umugore Mhm.
ariko ndababwira ati noneho nta mugabo ushaka Mhm.
ntabwo mubonye ari uko mubonye noneho ngeze aha ngaha Mhm.
nta mugabo dushaka ngomba kurera abana banjye mfite nicara hamwe ngatuza noneho umushinga wanjye ugakomera Mhm.
n'ikindi mbwira nk'abanyumva rwose n'ubu ngubu mfite inkunga perezida wa repubulika yanyemereye twagiye mu nama ubwo ndamusaba rwose ko ngomba kugira icyo nafasha nanjye bene data bafite ubumuga ubu perezida yaranyemereye rwose ubu ngubu icyo ntegereje ni ukugira ngo nakire Mhm. niba atari Eh, ibanga se na- yakwemereye iki niba atari ibanga yakwemereye iki
ubundi yanyemereye ibikoresho Mhm.
ubwo baransubiye navugaga ko ushaka gufasha abantu bafite ubumuga kuko nanjye bamfashije Mm.
nkabigisha wenda nabo Mhm.
bakagira aho bakwigeza Mm.
Um- kuko numvaga ngo nize kuboha ibikapu ariko kubera ko mfite imashini nkoresha Mhm.
ntabwo nakora ibikapu kandi ifite imashini Mm.
navuga ati ibyo bikapu nakagombye kugira abo mbyigisha nabo bakiteza imbere Mhm.
nkubiye kuri abo bafite ubumuga n'ubundi twabanaga Mm.
Eh, ni igitekerezo Eh, naho cyiza rero ubwo- eh, ubwo rero mbese icyo banyemereye baraje banyemerera nk'ibikoresho wenda hari niba bizacamo
Mhm. Reka- ubwo banyemerera wenda ko bagomba kumpa ibikoresho bakampa n'ubufasha bw'amahugurwa Mhm.
Eh,
Ndabona.
ubwo rero nanjye ndimo negura umushinga Mhm.
wo kugira ngo ndebe uko gahunda zacamo Mm. oya ni uku ni uku kwizera ngo bikazacamo
Eh, eh, reka twongere twakire naho n- wowe i rubavu eh, wowe i rubavu mubwira ati mu kwezi kwa cumi na kumwe mhm.
tuzaba dufite imurikagurisha n'igisenyi niba nkurikiranye ubwo Mhm.
azanshakishe ubwo tuzaba turirimo rwose azaze mugire inama nk'ike agomba kunyuramo Mhm. yavuze ko bibagora kugira ngo ba- ba- ba- batwumve kuri radiyo ndaza buriya ndaza kumu turamuha inomero zawe nawe hanyuma azagu- azagushake mu- a- umuhe izo a- i- a- ayo makuru y'iryo murikagurisha muzajyamo Ye. reka dusubire ku murongo wa telefone twakire na nsengi yumva nsengayire nsengayire ye uranyumva
ndakumva Eh, aho mu rwanda urahagana he
ndi kigali ahitwa igikondo Mhm. ye ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo
Eh, ubwo ndaba- ndabanza nshimire uwo mudamu ahageze arisha yihisha ishema ndetse ahisha n'igihugu muri rusange ishema mubwira ngo nakomereza aho kuko ibyo nibyo dushaka ni nabyo dukeneye Eh, ikibazo rero ni utubazo duto araza gusubiza yihuse ntabwo kuko ndabona n'amasaha yagiye yarimo aragenda ye.
Mm, reka mubaze arambwira yahoze atubwira ko afite abanyeshuri yigisha yatubwira abanyeshuri yamaze kwigisha kuko hari ababa bararangije mu bo yigishije cyangwa se niba yarabitangiye vuba akatubwira umubare w'abanyeshuri yigishije n'abo arimo yigisha akatubwira n'amafaranga bariha kugira ngo bahave babimenye kuko abenshi ubu bamuteze amatwi bashaka guhita bagana nk'i- nk'iryo shuri ryo kumva ni umuntu witeje imbere kandi ukomeye Eh, ubundi nkamubaza ngo yansobanurira akambwira a- ama- a- afi- afite imashini zingahe atubwire n'amafaranga ashobora kuba yinjiza ku kwezi ku mubare wayo Eh, icyo kibazo ngira ngo mubaze ubundi ni uko nakomereza aho atubwi- atange na nomero ye atange nomero ye kuko hari abantu benshi bifuza kuba bamugana ngo abagire inama hari abantu benshi bifuza kuba bagana n'iryo shuri rye nanjye numvise narikunze nazoherezayo n'umuntu akigayo ariko nadusobanuye ibyo bibazo mubajije nabi binsubize murakoze kumpamagara ijwi rya amerika ndabakunda cyane urakoze cyane nawe nsengayire ko duhamagara no kugira uruhare muri iki kiganiro Ah, ndamuha umwanya mu kanya ubwo agusubize gusa ikijyana n'amafaranga yinjiza ku kwezi ndatekereza ko ah, ntago nzi niba ari ibintu byoroshye kugira ngo umuntu abare avuge kuri radiyo nk'uko nguko avuga ngo ninjiza anga- aya ngaya ntabwo ntabwo byaba byoroshye hari ibintu bimwe bishobora kuba ibanga rya nyir'ubwite ariko ubwo ndamuha umwanya ah, hanyuma aze kukwibwirira reka tubanze twakire na kwizera kwizera uranyumva
ndakumva ndakumva Eh, ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo vuba na vuba akanya karimo kugenda kadushirana hanyuma aze kubasubiriza hamwe
yego murakoze nagira ngo nanze mushimire ku icyo cyumviro cyiza yagize hama nkaba nagira ngo mubaze ati ko yavuze ko ari kampani kampani iba ikoresha abakozi bakoresha abakozi bangahe ikindi nacyo yavuze ati ni uko ataronka uburyo yokoresha yokoze byinshi kuko iyo adashoboye ku- kuyoboka amabanki agasaba keredi kosise w'icyo ahagazeho ubundi akagura umushinga wiwe byaba ngombwa akubaka n'iki- n'ishuri n'ikigo ku buryo ashoboye kuzana abantu akabigisha uwo mwuga we hama ikindi yagira ngo abazi ibikoresho bakoresha nk'indodo ziba zikorerwa mu rwanda zimwe ziba ziva mu rwanda niba zitava mu rwanda yoba- iyo agiye mu imurikagurisha akahura n'abandi aba yavuganye n'abandi bamwe bariko barakira inganda zo gukora imyenda bakazajya bakora n'indodo ku buryo nawe bizajya bimworohera gukora ibikoresho hafi utubazo twanjye tukaza murakoze ku ijwi rya amerika urakoze cyane kwizera nawe kuri iyi nkunga uduteye ku ijwi rya amerika madame rosette nyirahagenimana hasigaye hafi umunota umwe gusa ariko ibibazo birajya gusa Ah, wumvise ikibazo cya Nsen- Nse- nsengayire na kwizera Bo- bombi baraganisha ku kibazo cye cy'abantu ukoresha ni ni bangahe hari abarangije hari abo- abarangije ni bangahe abo mwigisha ubu ngubu ni bangahe kuki utagana banki ngo ibe yaguha eh, amafaranga ubashe kwagura ibikorwa byawe muri makeya uri- u- ubasubize
ubundi ni ukuvuga ngo maze kwigisha abanyeshuri icumi Mhm.
ariko kubera ko mbese hanini ibi ngibi kubyiga ntabwo ari ibintu bihubukiraho kubera ko n'ibikoresho dukoresha biba bihenze bibaze kugira ngo umuntu yikure ibihumbi magana abiri agure imashini aba ari ikibazo niyo mpamvu ntakunze kubona abanyeshuri cyane ariko nk'ubu ngubu mfite abanyeshuri bane bambazaga ngo mbese ngo banyishyura angahe ubundi ni ukuvuga ngo kubera ko iwacu nyine ari mu cyaro baragenda bamenya mirongo inani umunyeshuri nkamwigisha akagenda amaze kubimenya
hanyuma telefoni yawe vuba vuba kugira ngo bazabashe kukugeraho
zeru karindwi umunani kane karindwi mirongo itanu magana atatu mirongo itanu na gatanu Ye, ndagushimiye cyane rero madame rosette nyirahagenimana kuri ikiganiro tugiranye nshimiye abaduteze amatwi n'abatanze umusanzu muri kiganiro mwese mwese mukomeze kugira ibihe byiza mwari kumwe na eugenia mukankusi kuri mikoro na ku buhanga bw'ibyuma inosa kimenyi na tiyan wang mugire ibihe byiza